kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana ni thomas kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki ya gatandatu ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda kandi aho muri hose muradukurikira ku mirongo migufi kugera saa mbiri turi kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe dutangiriye ibiganiro by'iki gitondo ku makuru ku muryango wa rwigara turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara saa kumi n'ebyiri ndabagezaho ikiganiro cyanyu cy'umuziki dususuruke amakuru rero mu rwanda urukiko rukuru rwa raye rurekuye by'agateganyo diane rwigara n'umubyeyi we adeline rwigara bazaburana bari hanze urubanza rwabo ruzakomeza ku itariki ya karindwi y'uku kwezi gutaha ariko ubu bari mu rugo eriko bagira ubusa aratubwira iyi nkuru
amashyi amarira y'ibyishimo na za areruya nyinshi nibyo byiganje mu rukiko umucamanza akimara gutangaza ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane shima rwigara na nyina umubyara adeline rwigara barekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze ni nyuma y'ubusabe bw'ababunganira metre gatera gashabana na metre buhuru pierre celestin bavugaga ko barekurwa by'agateganyo umucamanza rero yarabusesenguye maze asanga ibyavugwaga n'umushinjacyaha ko bakomeza gufungwa nta shingiro bifite ategeka ko barekurwa bagakurikiranwa bari hanze baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ni icyemezo cyashimishije benshi mu rukiko hakurikiyeho za areruya nyinshi n'andi magambo ahesha imana icyubahiro ku bavandimwe n'abasenganaga n'abaregwa maze batangira guhobera abaregwa abandi bazamura ibiganza bashimira imana ku buryo byahindutse nk'akavuyo mu rukiko maze abacungagereza bakurikizaho gukoresha ingufu bajyana diane rwigara na nyina mu kindi cyumba cy'urukiko Anne Rwigara wahise ufatwa n'ikiniga agaturika akarira mu rukiko mu ijwi ryuje ikiniga yabwiye ijwi rya Amerika ko yakiriye iki cyemezo ndumva nuzuye ibyishimo ariko bivanze n'ibitekerezo byinshi bijyanye n'uko uyu munsi wari mwiza ariko ntabwo wari ngombwa uyu mwaka urenga tumazemo ni ndetse n'imyaka tumazemo turi muri uru rugendo ntabwo abantu bakagombye kuba batotezwa ku bitekerezo byabo ntabwo umuntu afungwa kubera ko yagize igitekerezo cyangwa se yagize icyifuzo ku byo ashaka kugeraho mu buzima niyo mpamvu rero ntekereza ko hari ikizahinduka icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye bamwe basa n'ababuze aho bahagarara urubanza rurangiye madame victoire ingabire perezida w'ishyaka fd inkingi ritaremerwa gukorera mu rwanda nawe uherutse gufungurwa mu minsi ishize ku bw'imbabazi za perezida wa repubulika yashimye iki cyemezo cy'urukiko avuga ko hari intambwe ubutegetsi bw'u rwanda butangiye gutera kandi ishimishije yo gufungura urubuga rwa politiki uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yongeye gusaba ko n'abandi bafunzwe ku mpamvu za politiki bafungurwa nta mpamvu n'imwe yo gufunga umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi nta mpamvu n'imwe ihari nta mpamvu n'imwe yo kutumva ibitekerezo by'abandi kuba mu minsi yashize igihe perezida yaraherezaga pariro mashya yaravuze ati twiteguye kumva n'ibitekerezo by'abandi irya jambo naryo ryampaye kongera kumva ko koko hari icyerekezo kindi gisa igihugu cyacu kigiye kujyamo nkaba nshimira rero ko aba bantu bafunguwe ariko nkanasaba ko hari izindi fungwa zihari abayoboke b'ishyaka ryanjye barahari icyenda barimo n'abayobozi batatu b'ishyaka baracyafunze nabo ndasaba ko bafungurwa hari dewo mushayida aracyafunze ndabasaba ko yafungurwa hari dogiteri n'itegeko ndasaba ko yafungurwa n'abandi banyapolitiki baba bahari ariko nkongera kugaragaza ko ari ikintu gishimishije kirerekana inzira nziza turimo tugana byabaye cyo kimwe na mugenzi we metre bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka pesi imbera kuri kuri mugenzi we diane shima rwigara ufunguwe by'agateganyo yasabye ko yahabwa urubuga agakomeza gukora politiki biri hanze y'ibyo ngo kwaba ari ukumwagurira gereza diane arekuwe ariko ntibarekuwe arekuwe nk'umunyapolitiki ntabwo arekuwe nk'umuturage ugiye guhinga amateke ni ukuvuga ngo rero agomba kongera guhabwa uburenganzira bw'urubuga rwa politiki akavuga kuko bitabaye ibyo kumurekura byaba bibaye nk'aho bamuhindire gereza bakamujyanye muri gereza nini aho bamubuza kuvuga umucamanza mu cyemezo cye yategetse ko abaregwa batagomba kurenga imbibe z'umujyi wa kigali batabiherewe uburenganzira yategetse kandi ko impapuro z'inzira zabo zigomba gushyikirizwa umushinjacyaha ukurikirana dosiye yabo kugeza igihe urubanza ruzarangirira nabajije metre pierre celestin buhuru wunganira diane shima rwigara uko afata ibyategetswe abaregwa biriya ni ibintu biteganywa n'itegeko kandi ni ibintu byoroshye kubahiriza niba bakubwiye ngo ntukarenga imipaka y'umujyi wa kigali ni ibintu byoroshye cyane ubundi ntibarengaga umupaka wa gereza aho bari bafungiwe kereka babaye bacunzwe ariko mu mujyi wa kigali abona ni hanini ni hanini nta kibazo kirimo ndetse navuga nta kibazo kirimo kubera ko bagomba kubahiriza icyemezo cyafashwe n'urukiko iki ni icyemezo cyari kimaze iminsi kivugirwa mu matamatama na benshi kugeza n'aho bamwe mu bafatwa nk'abaciriritse mu kugera ku makuru bari basa n'aho bakizi bamwe mu basenganaga n'abarega twahuriye ku rukiko umucamanza ataranabakuza bari batangiye gusa n'ababyina insinzi batitwaje mu bukwe sinabikubwiye ko ari ubukwe ni uko ubushize ubwo twari hano twari twamaze kubona icyerekezo cyiza cy'ubutabera bwacu yuko ibintu bigiye kujya mu buryo njyanye icyizere ndavuga ngo uyu munsi nje mu bukwe nje gutahana abacu kuko imana yari yanabitubwiye nta bandi bantu babitubwiye uretse ubutabera bwacu
dukora ibikomeye natwe tuyishimye ntacyo nzabona nze natura imana usibye kuvuga ngo mana urakoze mana urakoze mana urakoze imana niyo nkuru ndayishimiye twarwigana mupfana iki ntacyo dupfana ariko ni inshuti yanjye twarasenganye ijoro n'amanywa yabaye iminsi irindwi akajya ku mava agasenga akagaburira abakene akagaburira abashonji ntabwo yigeze yishyira hejuru nk'umugore ukomeye yacishijwe bugufi no kubaha imana diane rwigara na nyir'umubyara adeline rwigara bari bamaze umwaka urengaho gato bafunzwe barererwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki birakomeza kuvuga ko bafunguwe by'agateganyo kubera igitutu cy'amahanga ariko ubutegetsi bwa perezida kagame bwo bukabyamaganira kure nubwo bafunguwe basanze icyari uruganda rw'itabi rwabo n'ibirushamikiyeho byose byaratejwe mu cyamunara kubera imisoro bavuga ko ishingiye kuri politiki iburanisha rizakomeza ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka abaregwa bazaba baburana bidegembya eh bagira ubusajwi rya amerika i kigali umwana n'umufasha wa rwigara na paul baraye bafunguwe by'agateganyo ariko urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwaraye rutesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwe ptc rukora itabi mu rubanza ruburana n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro asumita kaboyi yakurikiye iburanisha ry'uru rubanza intandaro y'uru rubanza ikomoka ku kirego cyatanzwe n'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera rwigara na paul rurega ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro rwanda revenue authority kurugerekaho umusoro rw'isi w'umurengera uru ruganda rw'itabi rwavugaga ko uyu musoro rwawugeretsweho mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko uru ruganda ruvuga ko byakozwe mu buryo buhutiyeho kandi nta nteguza mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi nibwo ubuyobozi bw'uruganda rw'itabi rwa rwigara bwandikiye komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ngo bige ku kibazo cyo kubagerekaho umusoro bisi w'umurengera komiseri mukuru wa rwanda revenue ngo yabasubije ko ubusabe bwabo nta shingiro bufite mu mategeko agenga ubucuruzi ateganya ko umusoresha utishimiye icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro agomba kukiregera mu rukiko mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu ahereye igihe yakimenyesherejwe ikigo rwanda revenue cyasubije uruganda rw'itabi rwa rwigara mu nyandiko mu butumwa bwanyujijwe mu iposita abahagarariye iki kigo imbere y'amategeko bo bavugaga ko umunsi ibaruwa ya komiseri yagejejwe mu iposita inshingano ze zo gusubiza umusoreshwa muri uru rubanza ariwe ptc zari zarangiriye uwunganira uruganda rw'itabi rwa rwigara metre rwagatare janvier akavuga ko umusoreshwa aregera urukiko yamaze kugezwaho n'iposita icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro kandi yamaze gusinyira iposita ko yakiriye ubutumwa yagejejweho yibukije ko ari nayo mpamvu hashyizweho ibitabo by'iposita bandikamo uwafashe ubutumwa bwe metre rwagatare agasobanura ko igisubizo cya komiseri mukuru uruganda rwo kwa rwigara rwakigejejweho n'iposita itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na karindwi babona gutangira kuregera inkiko izi mpaka nizo zari zigize ipfundo ry'ikibazo mu iburanisha abahagarariye rwanda reveni bakemeza ko ikirego kitakwakirwa kuko cyatanzwe impitagihe bahereye ku itariki komiseri mukuru wa rwanda reveni yandikiye ibaruwa isubiza ptc akayishyikiriza iposita mu gihe uhagarariye ptc we yasabaga ko ahubwo iminsi yabarwa bahereye igihe iposita yabagejejeho ubwo butumwa kandi ko babisinyiye umwanzuro wafashwe n'umucamanza kuri uyu wa gatanu waje kwemeza ko PTC ikirego cyayo nta shingiro gifite wemeza ko ikirego cyatanzwe gitinze nk'uko abahagarariye Rwanda Revenue babivugaga mu iburanisha maze umucamanza ategeka ahubwo ko PTC yishyura Rwanda Revenue ibihumbi magana atanu yakoresheje nk'igihembo cy'avoka kuko yayishoye mu manza bitari ngombwa uhagarariye umuryango wa Rwigara Sinaporo muri uru rubanza Maître Janvier Rwagatare yabwiye radiyo ijwi rya Amerika ko umwanzuro w'urukiko batawishimiye ndetse bakaba biteguye kuregera urukiko rw'ubujurire Maître Rwagatare yunzemo ati ibyo bavuga ko twatinze kuregera urukiko bishinze gusa itariki bagejejeho ubutumwa bwabo mu iposita ntabwo ari byo kuko iminsi ibarwa ihereye ku iposita agejeje ubutumwa ku muntu bwari bugenewe uyu munyamategeko akemeza ko afite inyandiko igaragaza itariki n'umunsi posita yabagejejeho urwandiko rwa komiseri mukuru wa rwanda revenue kandi ko bahise batangira imanza ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyishyuza uruganda rw'itabi rwa rwigara kayabuga kaba kaba miliyari esheshatu z'amafaranga y'u rwanda uru rubanza rukomeje mu gihe byinshi mu biregerwa muri iyi mitungo byamaze gutezwa cyamunara asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali bagenzi bacu eric bagira ubusa na sumita kaboyi murakoze rwose inshuti z'ijwi rya amerika dore noneho cya kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabaha ikazi nari nabicaye ku masonga nkitangura y'ishamwe mpuzamakungu ryitaho agateka kazina muntu amnesty international rivuga ko ingingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu yigenga mu kiringo c'amezi atatu ari ingingo y'agacinyizo no kwivanga mu itunganyo ry'ayo mashirahamwe Rachel Nicholson umushakashatsi ajejwe ibibazo vy'u Rwanda n'u Burundi muri iryo shirahamwe ahamagarira leta guhagarika iyo ngingo kuko ngo igirira ingaruka mbi abanyagihugu b'abarundi yabivugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Roger Wirikane neza mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya amerika ari nairobi aganira n'ijwi rya amerika hashel nicolson umushakashatsi muri amnesty international ku bibazo by'uburundi n'u rwanda yemeje ko leta ifise uburenganzira bwo kugenzura no gushyiraho amategeko amashyirahamwe yisunga mu gihugu ariko asigura ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano iteye ku biri n'amategeko Nous étions très surprises et très inquiétées par la décision de suspendre les ONG internationales. Nous étions très inquiètes par cette mesure.
Twaratunguwe twongera duterwa amakenga cane n'ingingo yo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamwo kandi y'agacinyizo yafatiwe ayo mashirahamwe. Ayo mashirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashirahamwe yafashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ingaruka kambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa nubwo umupfasoni nicolson avuga ko atari nkenerwa umuvugizi wa perezida nkunziza asanga ingingo yafashwe hageze jean claude karerwa ndenza ko yabivugiye mu kiganiro c'abavugizi b'ibisata vya leta ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hari amashyirahamwe muri ayo ariyizi itsinda yavuga atunganya inyigisho zo kwigisha abarundi na cyane cyane urwaruka y'uko boje barubakana abasanga ibitsina abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo ibyo byose urumva biteye ku biri n'imico n'imigenzo yacu biteye ku biri n'amategeko menshi usanga akomoka ku mareta cyangwa ku bihugu biba byayarungitse mu mugambi abavize mbere n'imigambi bayatumye hari amashyirahamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaza ibigwanisho ibigwanisho aboneraho akaryo ko guca aronka amasoko y'ibigwanisho hari ayandi akoreshwa mu gutera indwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronka amasoko y'imiti mugabo ivyo vyagirije muri amnesty internationale babiha iyindi nsiguro dusanga harabaye ukuzazanirwa kwinshi muri iyi minsi iheze hari ivyatangajwe bihushanye hagati y'inzego za leta umuvugizi wa perezida yagirije amashirahamwe akabi kabishe mbere biratangaje nta n'ishingiro bifise turabona ko mu nama yo kuri uyu wa kabiri ivyo vyagirije bitagarutsweko nibaza ko turi mu kiringo c'aho leta ishaka kwifatira igikorwa c'amashirahamwe muri rusange mu gihugu biraraje ishinga n'urukurikirane rwo kwivanga mu itunganywa ry'amashirahamwe yaba yo mu gihugu na mpuzamakungu uburenganzira bwo kuja mu mashirahamwe buremewe n'ibwirizwa nshingiro bugakingirwa n'ayandi mategeko mu gihugu mugabo muri iyi myaka iheze tubona ingendo y'ukwiyugarira ko no gukandamiza abanyamakuru bigenga n'amashyirahamwe yigenga na cyane cyane ayakora ku bijyanye n'agatakazi na muntu hari impirimbanyi zahunze igihugu iki gitsure gishasha ku mashyirahamwe mpuzamakungu kiri muri uwo murongo nyene wo gushaka kugenzura byose Ces nouvelles contrôles sur les ONG internationales, ça entre dans cette même euh, tendance de vouloir tout contrôler.
hasheni colson anabona kandi ko umunyagihugu ari we ahahombera kurusha C'est clair que la population a besoin des services de ces ONG actuellement. Les Nations Unies ont montré comment les besoins...
biragaragara ko hari abanyagihugu bakeneye imfashanyo zayo mu mashyirahamwe muri iki kiringo onu yerekanye ukuntu abantu bari mu bukene butagira izina mu gihugu n'amamiliyoni y'abantu bakeneye gufashwa ubu ego ni byiza ko ibitaro n'amashuri bishobora kuba birakora ariko hari ibikenewe mu kurwanya inzara n'ubundi bukene mu bantu butazohera mu gihe ihagarikwa rigumijweho Suspension est en offre.
uwo mupfasoni yizeye ko leta izogirira impuhwe abanyagihugu bayo igahagarika iyo ngingo Nous espérons que toujours que le gouvernement va, va nous écouter, mais plutôt écouter euh, la population burundaise et leur...
twizeye ko leta izotwumvira ahubwo ikumvira abarundi berekanye ibyo bagona bakivugira ko bakeneye izo mfashanyo ego amnesty international yizeye ko leta iyumvira ariko cane cane ko yumvira abanyagihugu bayo Leur propre population et ku munsi wa kane w'indwi iheze inama nkuru y'umutekano w'igihugu yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu yose ahagaritswe mu kiringo c'amezi atatu kuva ku itariki ya mbere uku kwezi kw'icumi urwo rwego ruyobowe n'umukuru w'igihugu bwiwe rwemeje ko amenshi muri yo atubahiriza amategeko yagenga eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika Heloje Wirikaneza urakenuye iyo ngingo rero y'inama y'umutekano mu gihugu c'u Burundi iratanguye kugira ingaruka ku bisata bitandukanye byo muri ico gihugu nk'ejo kuwa kabiri abarundi bari baramukiwe gutahukanwa bava mu makambi atandukanye y'igihugu ca Tanzania basubijwe mu makambi baje bavamwo bamaze kurira imiduga ngo batahe mu Burundi mu mashirahamwe afashe impunzi muri Tanzania basigurira izo mpunzi ko baronse amatelefone ababwira ko batokwirirwa baratahukanwa kuko atawuza kuba bakira ku ruhande rw'u Burundi bivanye nuko amwe muri ayo mashirahamwe yahora bakira ari mu yahagaritswe ku ruhande rw'impunzi zagumije muri Tanzania zari zifuje gutahukana bati duhunze kabiri ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana mu ntara ya Ruyigi hari mu gitondo kuno wa kabiri ubwo impunzi n'imizigo yazo nzurizwa amamodoka babwirwa ko batahukanywe mu gihugu cabibarutse nk'uko tubibwirwa na bamwe mu bakozi b'amashirahamwe zifasha impunzi z'abarundi mu gihugu ca tanzania mu gihe abashoferi bariko bashusha imiduga ngo ifate urugendo igana muri komine ya gisuri intara ya ruyigi muri site y'agateganyo yakira izo mpunzi irahitwa nyabitare bamwe muri izo mpunzi babwiye ijwi rya amerika ko bagiye bumva ko urugendo rusivye abari baje bava imutenderi imiduga yabapakiye ibaza bazana induta aho bategerezwa gufatira urugendo yafashe inzira ibasubiza mu ikambi yari yabakiriye nubwo bari basezeye ndetse bakagurisha n'utwabo bamwe mu bakozi bakorera mu makambi y'impunzi ziri muri tanzania bashoboye kuvugana n'ijwi rya amerika bamenyesha ko bavuye baronka ubutumwa ko amashyirahamwe yahora bakira ku ruhande rw'u Burundi yahagaritswe mu bikorwa vyayo umwe mu mpunzi ziba mu nkambi ya mutenderi disitirigiti ya gakongo yashoboye kuvugana ku itelefoni n'ijwi rya amerika aremeza isubizwa inyuma ry'izo mpunzi uwo murundi aba mu nkambi ya mutenderi amenyesha ko yabonye ibimodoka birebire bisanzwe bitahukana izo mpunzi bine bigarukanye impunzi mu nkambi tugiye kuraba igitigiri rero ni ukuvuga haje eh, ibasi zine navuga mu ibasi imwe imwe haba harimo abantu mirongo umunani uca wumva ko harimo abantu amajana atatu na mirongo ibiri nibo bamaze gushika hano imutenderi ubu turiko turabafungurira uwo murundi ari mu buhungiro mu ikambi y'impunzi ya mutenderi disitirigiti ya gakonko mu gihugu ca tanzania yabwiye ijwi rya amerika ko abagarutse bari buzuye umubabaro ni umubabaro n'agahinda kuko ugiye kuraba nk'aho bari bamaze gusezera inshuti n'abagenzi baravuga kandi ko nk'aho bavuye gusubira ahantu bavuye wahasezeye ari ikintu kibabaje cyane kuko benshi ugiye kuraba bashobora baha amafomu ya feki igikorwa cyo kubagarukana ntibigeze bagishima na gatoya kumva yuko leta y'uburundi isa n'iyahagarikije amashyirahamwe bakasha babwirwa mu gihe bari mu bihangari induta babwirwa yuko babasubije imutenderi kandi bari bamaze kuhasezera bavuga ko bagiye mu gihugu cyabo kubaka igihugu cy'amavukiro benshi bari batwawe bamaze ikiringo kirekire bariyandikishije bari bavuze ati bari biruhuse atahu ariko ugiye kuraba abaca babagarukana vuba ngo barababaye cyane n'agahinda urabye mu maso yabo bagiye kwakirwa n'impunzi nyinshi cyane ubu ugiye kuraba bongeye gutega amaboko bavuga ati twari tugiye kurima twisanzuye dusohoka tutembera mu gihugu cyacu umva n'agahinda gushika no mwanya turiko turavugana abari gutaha bava mu nkambi ya nduta district ya kibondobo ijwi rya amerika ntiryashoboye kumenya uko bangana abategerezwa guhunguka ariko nk'uko bisanzwe bikorwa abahunguka baba ari hagati y'amajana umunani n'igihumbi izo mpunzi zitahuka iyo zishitse ku butaka bw'u Burundi zahora zakigwa n'abakozi b'amashirahamwe akorana n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR mu bikorwa bitandukanye vyo kubakira harimo kubunguruza no kunguruza imizigo yabo kubasuzumira amagara no gufasha abanyeshuri gusubira mu mashuri ishirahamwe IRC International Rescue Committee ryamuka muri leta zunze ubumwe za Amerika niryo ribafasha mu vyo kwiyunguruza no kuremesha imitima ku batashe bafise hamuka ishirahamwe GVC ryamuka mu Butaliyano naryo ribasuzumira amagara bashitse mu Burundi cane cane inzoya abakenyezi bibungenze n'abagendana ubumuga ayo mashirahamwe ari mu yaherutswe guhagarikwa gukorera ku butaka bw'u Burundi mu kiringo c'amezi atatu amakuru twavanye muri ayo mashirahamwe yahora akora ico gikorwa ku ruhande rw'u Burundi bahagaritse ivyo bikorwa mu ntumbero yo kubahiriza ingingo bafatiwe na leta twashatse kumenya nimba ku munsi wa kane bazokora ico gikorwa co gutahukana impunzi batubwira ko bakiriko barabivugana n'abakorera ku ruhande rwa Tanzania mu ishirahamwe HCR bavuga ko bo bajeje gukurikirana uko impunzi zifashwe ku rwego rukuru kuko ayo mashirahamwe ari aba yatsindiye ibikorwa nk'ivyo HCR igaca itanga uburyo impunzi z'abakongomani ziri mu makamba atandukanye yo mu Burundi aho twovuga nk'akavumu iri mu cankuzo bwagiriza iri mu ntara ya Ruyigi hose ni museruko bw'u Burundi n'ari mu buraruko bw'u Burundi gasogwe na musasa mu ntara za Ngozi na Muyinga nayo nyene ashobora kugira ikibazo co kubura ubufasha bukwiye mu gihe leta itoregeza kuko ayo mashirahamwe ari nayo nyene yarasanzwe afasha mu makambi yakira impunzi z'abakongomani mu Burundi igitega Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana arakenuye tugume rero ku makuru y'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania aho leta y'ico gihugu itangaza ko ibitigiri vy'abarundi bahahungiye vyiyongereye nayo ku kibazo c'uko ico gihugu kiriko gishaka gutahukana ku nguvu abo barundi bahahungiye leta ya Tanzania irabihakana ni mu kiganiro umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu ya Tanzania yahaye ijwi rya Amerika mu nkuru ya mugenzi wacu Placide Magambo mu kiganiro cyihariye minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya tanzania augustin mahiga yahaye ijwi rya amerika aho yari yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa new york city yibanze ku kibazo cy'impunzi bivugwa ko zaba zihatirwa gutaha ku ngufu mu bavuga ko bahatirwa gutaha ku ngufu harimo n'impunzi z'abarundi nk'uko babyivugira umuntu wese afise icyo yahunze ku ruhande rwiwe baraba ukuntu badufasha ntibatwirukane twarahuye n'ingorane cyane rwose n'ubu numva no kuryama atanitira umuntu arara arose tugarutse kwiyumvira byatubaye conzi leta ya tanzania irazi koko icatumye tugenda duhunga nta muntu yoshobora guta urugo hanyuma ngo aze gusaba indaro ata kibazo afise un ntiyari gushobora kwemera gutanga ifashanyo no gusaba leta ya tanzania kuduha ubuhungiro kandi babona yuko igihugu c'uburundi kidafise ingorane ivyo jewe navyakiriye nkanabi cyane kandi abantu ndabona ko batwaye gupfa nta bukiriro bafise kuri icyo twosaba nk'igisabo twosaba tuti abantu twavuyeyo hari icyo turi ko turirukanga tudatoye n'amatora baduhindurire basi iki gihugu bakidukuremo batujyane mu kindi gihugu
mutu no munsi tubabwira kuyaha ingwara birashika ukavyuka mu ijoro utazi igituma uvyutse itiro bikakwankira kuri tora mbehoho kuri itiro n'ikibazo ni ingwara canke niki utwo tubazo twose mugenzi wacu bujumbura diane ndonse yaduteguriye ikiganiro c'amagara y'abantu cuno munsi yatubajije muganga angelus nindereye yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu mutwe reka tubatege yombi muri rusangi umuntu akuze ategerezwa gusinzira amasaha umunani ku munsi kandi igihe c'ijoro gusa ku bwa muganga angelis nindereye yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zifatira mu mutwe ugusinzira ayo masaha bimufasha ko umubiri n'umutwe biruhuka neza uburuhe bw'ibyo yiriwemwo mbere biranamufasha gufata ku mutwe akarorero atanga ni nko ku munyeshure ko ibyo yize bimworohera kuzigama ukudasinzira neza naho gutuma umuntu aba mu bihushanye n'ibyo byongeye bishobora no kumukwegera indwara nk'uko muganga angelis nindereye abandanya bivuga hariho indwara twakwita indwara z'umubiri iyo umuntu amaze imyaka myinshi afise itiro ridakwiye ni ukuvuga umubiri we ntiwige ruhuka ni ukuvuga izi ndwara zose ubona zifata abantu ari hypertension ari imbere n'indwara zivana no kwandura umugera imigera yitera indwara iyo ari yo yose kuvuga ko umubiri wawe uba atanga imvufu zo kwigwanira ushobora kurwara byoroshe ku bijyanye naho n'indwara zizo mu mutwe kenshi usanga ahubwo kudasinzira kiba ari nk'ikimenyetso cy'uko ufise indwara yo mu mutwe uyu muganga abandanya avuga ko ukudasinzira neza gushobora kuva ku mvo zitandukanye zimwe muri izo arazitwiganira mu bisanzwe abantu badasinzira neza umuntu arashobora kubanza akaraba neza uku kudasinzira neza ntibyoba biva ku ndwara isanzwe izi ndwara bita eh, z'umubiri nyene le maladie organique canke ko bitoba biva ku ndwara yo mu mutwe nico gituma iyo umuntu avuze ko adasinzira hari ibipimo umuntu abanza kugira akaraba ko atangwara y'umubiri asanzwe afise canke ko atari indwara yo mu mutwe ikindi naco gishobora gutuma umuntu adasinzira ni aho asinzirira cyo twokwita environnement niba mu ijoro iwawe uzimije amatara amatara atazima neza akaguma ahabona nimba hariho akantu k'akaruru cyo kwita buruwi iguma iwawe cyangwa hafi y'aho uryamye urumva iyo udasinzira bivanye n'ivyo nyene bijanye n'uko eh, aho uri hadatekanye ariko kenshi kudasinzira biba bivuye ko ufise ingorane iri eh, mu mutwe umuntu ashobora kuraba akagira ico afashije hari n'umugwi w'abantu bagendana indwara zo kudasinzira na gatoya muganga avuga ko atari ikimenyetso bashobora kubona cyabyo ariko rero habamo n'izishobora gutuma biyahura hariho rero n'abandi bagira indwara bisanzwe tuyita mu gifaransa akise maniac wewe ntasinzira ijoro ryose kandi mbere no ku murango nta n'ingorane bimutera aguma umenga yarasinziriye akaguma akerebutse akaguma akora yiruka agira gute ariko ijoro ryose karimara adasinziriye hariho rero n'izindi ndwara nk'izi bumva bita mu gifaransa schizophrenie iyo kenshi abantu bayigwaye basinzira gato gato baza barikanga bavyuka bavyuka basanga nko mu ijoro rimwe abyutse nk'inshuro cumi cumi na zibiri amara iyindi minota itatu asinziriye agaca avyuka gushika buce abantu nabo bafise iyi ndwara bita kabonge mu gifaransa twita nka depression ni abantu kenshi barashobora kugira imbere y'ibitiro like mugabo kenshi bikangura kare tubona nk'umuntu araryama saa tanu saa yine ine mugabo saa hindwi saa munani akaba abyutse gushika buce ntasubire gusinzira ni navyo kenshi vyandurukamo bijya wumva by'abantu kwiyahura ubona ko abantu biyahura kenshi bugira buce ni ukuba ko bamaze umwanya muremure adasinziriye akaronka umwanya wo kwiyumvira gushavura kugira akabonga gakwiye hama akiyahura ukumara umwanya umuntu araba ibintu bifise umuco munini imbere yo kuja kuryama nk'amatelefone na byone muganga avuga ko bishobora kuba intandaro yo kuronka itiro bigoranye ni mu gihe muganga angelus asigura ko muri rusangi umuntu akomeye neza atarenze iminota mirongo ibiri atarasinzira ari mu buriri kubo rero rigora kuronka bakikora ku bintu bimwe bimwe vyitwa ko vyoba bibafasha gusinzira nko kw'iradiyo iriko iravuga uyu muhinga mu kuvura indwara zifatira mu mutwe avuga ko nyabuna bituma adasinzira itiro nyaryo hajya muze murabe hari abantu bama bavyuka mu gatondo bigoranye kuvyuka atavyuka ameze neza kenshi abo bantu usanga abantu itiro barariryama akibaza ngo yasinzirire mugabo burya kuyana babwiye ibi mice yo gusinzira ntayikwize hakaba itiro atigerajamwo iyo tiro rero utigeze urijamwo ni ukuvuga ko uburyama nabi ego muravyuka ukibaza ngo buravyuse burakeye mugabo kenshi usanga mu masaha yine uriko urahunyiza mu bisanzwe umuntu yasinzire neza guhunyiza ntibirimwo ku murango rero iradiyo canke kumviriza ikintu ico ari co cose iyo ugiye kuryama si vyiza hari abo bavuga ngo biragufasha gusinzira ariko hari ahantu heza ngo ushike mu itiro ryawe canke ufise nk'umuntu agufasha kugira akagufashe gusinzira mugabo uwo muntu ukamubwira uti ninahora nasinzira udaca uyizimya aho vyoba vyiza gusumba nko ku bantu bamenyereye gufata ibiyayuramutwe nk'inzoga canke urumogi nyuma yo kubiheba birashika bakabura itiro muganga angelis nindereye abahanura kwivuza kugira ngo bafashwe hako babisubirako ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika uno ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunze mariko muratwumviriza muherereye hirya nino bakoze bagenzi bacu badufashije mu bitandukanye innocent kimenyi yegeranije amajwi haje niyo hadris nawe adufasha muhinga bw'ivyuma nanje diane nahazwe twari kumwe kuri mikro tuzongera ejo nk'aho twahereye muranigwe mwayo no mu vyanyu
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu
radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu abatwumva mwigenda mu kanya gato saa kumi n'ebyiri ndabagezaho ikiganiro cyanyu cy'umuziki dususuruke murakarama